iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti namwe bagenzi turi kumwe ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri uno munsi wa kabiri itariki zitandatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na oriyani itanga ishaka teramije ibiganiro byo kuri ino saha ndabahaye ikaze mwese igiriro cabo gishika ku ijana na mirongo itandatu eh, kigizwe n'abana ijana na bane abagore mirongo ine na bane n'abagabo cumi na babiri
uyu ni emmanuel bigirimana musitanteri wa komine buganda mu ntara ya cibitoki avuga ko abanyekongo babandanya kwinjira mu burundi bahunga intambara ziri hagati y'abasirikare ba leta ya kongo n'imigwi yitw- yitwaje ibigwanisho ni mu kanya mu makuru twabateguriye amakuru ku burundi igipolisi cy'u burundi cemeza ko caronse amakuru ko hari ibitero vy'iterabwoba vy'intagondwa bishobora kuba ku butaka bw'u burundi umuvugizi w'igipolisi ariko ariko asaba abantu kugumya umutima pierre nkurikiye amenyesha ko abajejwe umutekano bafashe ingingo zose kugira inkozi z'ikibi ntizishike ku migambi yazo inkuru ya eloge wiri kaneza Igipolisi c'u Burundi kimenyesha ko amakuru caronse atari yo gufata minenerwe. Umuvugizi w'igipolisi yabivugiye mu higaniro hamenyesha amakuru kuri uyu wa kabiri. Hari imbere n'amambasade yari yashikirije mu misi iheze ko ibitero vy'iterabwoba vy'imigwi yo mu karere bishobora kuba mu Burundi. Aha twavuga nka ambasade ya Amerika n'ubuserukizi bwa Canada bavuze ko ivyo bitero bishobora no kugabwa ku nyungu z'ivyo bihugu. mu gisagara ca bujumbura hagati abapolisi biboneka bongerekanye mbere abagendana amasakoshi baheka iyo biketswe barasakwa eka no mu makaritsiye niko kuko umuvugizi w'igipolisi asaba abanyagihugu kudacika ivutu ariko pierre nkurikiye abasaba kurikanura kuva aho ingabo z'uburundi zigiriye mu bihugu nka somaliya hariho umugwi witwa al shabab wagumye uvuga yuko ushobora gukora ibitero nk'ivyo n'ubu rero ayo makuru igipolisi c'uburundi carayumvise eh, kandi carayakoreyeko mu gufata ingingo zibereye mu gukinga umutekano w'abantu n'ivyabo haba ahantu hakunze guhurira abantu benshi kuko niho izo nkozi z'ikibi zikunze gukorera haba mu gukingira ibibanza bimwe bimwe canke ibikoresho bimwe bimwe vy'igihugu bishobora gu- guterwa n'izo nkozi z'ikibi aha rero igipolisi c'u Burundi basaba abarundi bose gutekana inzego z'umutekano ziriho ziri ngaho kugira ngo zihangane n'ico cose coza kiri buhungabanye umutekano w'abanyagihugu n'ivyabo ubushikiranganji bugasaba abanyagihugu kuguma barikanuye Eh, ikintu cose babonye biketse ko gishobora guhungabanya umutekano bagasha batanga mu makuru n'ingoga ku bajejwe umutekano kugira ngo ingingo zibereye zice zifatwa eh, ibara ritaraba igipolisi kivuga kandi ko giherutse gufata umugwi w'abasuma b'abatekamutwe uwo mugwi ugizwe n'abarundi n'abakongomani ubesha abantu ko ufise ishirahamwe ribajana mu gihugu ca australia ni ishyirahamwe rero uravye impapuro berekanye zibagenga ryoba ari iryo muri kongo wewe ugiye kubitura ukabahereza amafaranga baca bahindura izina ry'iwawe bakaguhereza izina ry'igikongomani kugira ngo abantu ntibasubire kumenya yuko uva no mu burundi bagaca bagukorera dosiye hanyuma bagaca bagusaba n'amafoto n'abo ushaka ngo bashobora kuzojana canke bo bashobora kuzogukurikira mu nyuma bakanavuga mbere ko hari n'amashirahamwe mpuzamakungu nk'iyi bita oem bakanavuga yuko na leta ico gihugu ca australia ibirimwo ko ariyo iheza igatanga amaviza murabona yuko aha bazana impapuro zanditse ko australian government confirmation page zerekana ko na leta yavyemeye hariya ariko izi mpapuro zose ni za magendu baheza bakakuronderera umuryango umurihishwa hagati y'amafaranga ibihumbi amajana indwi vy'amarundi n'imiliyoni zitanu bitewe n'ubutunzi umuntu aba afise kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu iryo shirahamwe ryari rimaze gukora amadosiye arenga igihumbi igipolisi gihamagarira ababeshwe kwitwara aha rero icyo twobwira abanyagihugu ku bijyanye n'ibi ni uko ubwa mbere hoho bokwiyubara aba bantu baza babahenda ngo bagira babajyane mu gihugu ci- iki cyangwa kiriya bakabaka amafaranga bakabaha n'ibintu vya magendu bamenye yuko ari ubusuma baba bashaka kubiba tukanasaba umuntu wese azi ko aba yarituye iryo shirahamwe bita avevese karihereza amafaranga akarihereza dosiye ko yocaza nubwo dosiye tu- u- u- igipolisi kirungitse mu butungane ko yoza ngaha akitura igipolisi kugira ngo aheze atunganirizwe abo bantu bishuzwe ayo mafaranga eh, bivye abanyagihugu abantu icenda barimwo abarundi n'abakongomani nibo bafunzwe bagirizwa kwiba bakoresheje uruyeri escroquerie mu gifaransa igipolisi gisaba abantu kwiyubara kandi ku bundi busuma bumaze iminsi bwibonekeza aho abantu babwirwa ko baronkejwe akazi canke batomboye amafaranga y'umurengera eroje uri kaneza bujumbura ijwi rya amerika abanyekongo bagera ku ijana na mirongo itandatu nibo bahungiye kuri uyu wa mbere muri komine buganda y'intara ya cibitoki bavuga ba, mu ntara ya cibitoki eh, mu ntara ya kivu yo mu bumanuko bavuga ko bahunga intambara ziri hagati y'abasirikare n'abanyekongo eh, na- n'abitwaje ibigwanisho murantunga Eh, reka tubashikirize mbere ko tubashikirize iyo nkuru tubashikirize inkuru ah, twateguriwe na mugenzi wacu fidelite ishatsi yerekeye abakenyezi n'abigeme amajana atatu na mirongo ibiri na babiri ah, n'abagabo mirongo ine n'icenda bakorewe amabi afatiwe ku bitsina mu ntara ya makamba vyavugiwe mwita- mwi- mwi- mwitanguzwa icese ry'isekeza ryo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme muri iyo ntara mu bumanuko bw'igihugu c'u Burundi dutega amatwi fidelite y'ishatsi
amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme turayiyamirije ababakorera ayo mabi turabiyamirije muri komine ya yugurura ubucisi ry'isekeza y'imishumi y'itandatu yahariwe kurwanya ababakorerwa abakenyezi n'abigeme mu ntara y'amakamba ryabaye kuri uyu wa kabiri muri komine ya kibago muri zone kiyange muri abo bakenyezi amajana atatu na mirongo ibiri na babiri bahohotewe ahanini muri komine ya kibago aba bafatiye ku guharika kuhibonekeza nk'uko bivugwa na zone ishimwe musenteri wa komine kibago mu ijambo ryiwe ry'ikaze nuvuga ko ariho abapfasoni mirongo itandatu na batanu bari baharitswe muri abo mirongo itatu na batanu bakaba twashoboye kwirukana abari baje kubaharika hanyuma abandi bari birukanywe nabo turabasubiza mu ngo zabo hakaba n'abigeme mirongo ibiri bari bafashwe ku nguvu hariho abakenyezi mirongo ine babayeho batamenya ukuntu amatungo y'umuryango akoreshwa turafise abagabo bashika cumi amatungo y'umuryango yashoboye kunyuruzwa n'abo bubakanye n'abitigiri by'ahohoterwa bihari urongoye ihuriro ry'abakenyezi mu ntara y'amakamba varum de femme mu gifaransa amenyesha ko intambwe ikiri ndende kubera ko hariho abatarubahwa gushengeza mwe n'ayo mabi afatiye ku gitsina donavine niyo nsaba abakenyezi n'abigeme barakubagugwa barafatwa ku nguvu baranyagwa amatungo y'umuryango baracumitwa ivyuma bitandukanye canke bagaturirwa mbere no kwicwa bakicwa ariko ubonye agacerere kahari womenga ntayariho abayakorerwa bakanuma nibo benshi inkurikiziya y'uko kunuma ni uko uhava usanga bibatuntuza umutima mu batarubahuka gushengeza abakoreye amabi harimo abiterwa n'iterabwoba uyu musore aba muri zone kiyange muri komine ya kibago avuga ko hari umwigeme babana yafashe ku nguvu maze abuzwa kubivugira hejuru namubanyi agiye gusenya hama acafarwa ku ngufu yaragerageje gutabaza baje baguma bamwamama kuko yo yo bica bicera haga- hagufi abandi bakenyezi baciye ba- bagerageza kumwamama ko atobandanya biduza hejuru kubera uwo mugabo yoshobora kumu- mu nyuma kumugirira nabi iyo minsi cumi n'itandatu yo kurwanya amabakorerwa abakenyezi n'abigeme yatanguye kuva itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kwa cumi na rimwe ikazohera itariki icumi z'ukwezi kwa cumi na kabiri icivugo c'uno mwaka ni twongereza inguvu mu kurwanya amabakorerwa abakenyezi n'abigeme aho rero ikigo c'iterambere ry'ingo n'imiryango cdfc mu ntara y'amakamba kimenyesha ko ariko harakorwa utwigo tutari duke mu kurwanya ayo mabi shanel niyo mwungere ni umuhuzabikorwa muri ico kigo leta ntireze amaboko reka n'amashyirahamwe afasha leta ntareze amaboko bama bakora iminsi yose kugira ngo barandurane n'imizi ayo mabi ubwa mbere leta yarashyizeho amategeko arashyiraho inzego zijejwe gukingira abenegihugu bose abakenyezi n'abigeme batibagiwe nashaka kubamenyesha yuko muri iyo minsi iheze itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kw'icenda bibiri na cumi na gatandatu mukuru w'igihugu cacu yarasinye rya tegeko rihasha abakora amabi afatiye ku gitsina
ubu abato b'intara y'amakamba niyo kuri gade abicishije ku muhanuzi mukuru wiwe amenyesha ko mu ntara arongoye bagiye gushira mu ngiro iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu riherutse gutega ku mukono ari mwomenya ko mu birimo iryo tegeko harimo kurwanya iharikwa aho ni mu gihe muri iryo tegeko umugabo agiye kwandikwa atazoronka uburenganzira bwo guhitamwo uwo yishakiye mu bakenyezi azoba afise yamara ko azobwirizwa kwandikisha umukenyezi babanye ubwa mbere muri komine kibago mu ntara y'amakamba fidelite ishatse ijwi rya amerika urakoze fidelite yishatse tugaruke mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi tu kuko ikibazo c'impunzi z'abanyekongo binjira mu Burundi abagera ku ijana na mirongo itandatu nibo bahungiye kuri uyu wa mbere muri komine Buganda y'intara ya Cibitoki bavuye mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bavuga ko bahunga intambara ziriko zihu- zihuza abasirikare ba Kongo n'imirwi y'abagwanyi ivyo vyemezwa na mustantere wa komine Buganda ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanga
ku muhingamo w'uyu wa mbere niho abakongomani baturuka mu duce dutandukanye tw'igisagara ca sange zone ya uvira mu ntara ya kivu y'ubumanuko turi mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo binjira ku butaka bw'uburundi mu ntara ya cibitoke batumbereye muri komine buganda nk'uko vyemezwa na musitanteri w'iyo komine emmanuel bigirimana yemeza ko abo bakongomani bahunga intambara ziriko zihuza abasirikare ba kongo n'imigwi y'abanyekongo bo mu bwoko bw'abamayimayi ku munsi w'ejo twarakiye abantu b'abakongomani ubwoko bw'abakongomani bwaje buva muri icyo gihugu bavuga yuko hari imirwano igizwe n'abantu bitwa bamayimayi hamwe n'abasirikare abo bantu bakaba baje baciye ku rya kane rya gasenyi hanyuma baciye baza bashika kuri komine bazananye muri iyo mihora ikigiriro cabo gishika ku ijana na mirongo itandatu eh, kigizwe n'abana ijana na bane abagore mirongo ine na bane n'abagabo cumi na babiri uwo mutegetsi yabwiye ijwi rya amerika ko abo bakongomani bahavuye bajanwa ku mugoroba w'uyu wa mbere mu ikambi y'icishemere babifashijwemwo n'ishirahamwe ritabara imbabare croix rouge twebwe tumaze kumenya uko twabyakiriye nk'uko ubutegeko wajejwe impunzi twarabakiriye nta kindi twari gukora atari ukubakira hanyuma abantu bajejwe ibya croix rouge baciye babashikana ahantu mu cishemere ahantu hari transite y'abarefije b'abakongomani icishemere aho izo mpunzi zituruka muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zara y'ijoro ry'uyu wa mbere rishira uwa kabiri zemeza ko zihunga umutekano muke umutama amapambano w'imyaka irenga mirongo itandatu ari muri abo bakongomani baraye bahunze ababazwa n'ingene yataye urwiwe agasaba ko umutekano wogaruka twahunze kubera esikirite umutekano muke nicyo cyatumye kituzana guhunga kugira duhunge kugira umutekano mukeya kubera umuntu kuva mu muryango wiwe si byiza kuta imirima n'ibindi ibyo ni ingorane twosaba ko ibintu byogenda neza abo bakongomani bo muri kivu y'ubumanuko babazwa n'ingene bama bataye izabo kubera intambara z'urudacika kuva mu mwaka wa bibiri na cumi uno musore atashinye kwivuga izina yagiriza leta ya kongo kwitaba akingira turabangamiwe cyane muri kongo nta mutekano uhari leta ntacu ikora kugira ngo amahoro agaruke ako kaduruvayo ko gutuma abantu bahunga bata ibyabo ibyabo biribwa n'izo nkozi z'ibibi ba mayimayi icyo dusaba leta ya kongo ni uko yita kuri buri muntu wese w'umukongomani n'aho atuye aho ariho hose ntiyite ku mutekano w'i Kinshasa aho abanyapolitike bicaye igerageze natwe ituzanire ingabo na polisi zicunga umutekano mu baturage bo muri Nord Kivu na Sud Kivu abo bakongomani bataye izabo kuva kuri uyu wa mbere ikambi bashikiyemo y'icishemere mu ntara ya cibitoke yashinzwe kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu yashinzwe kubwira yakire iby'imfatakibanza site de transite mu gifaransa abakongomani bahunga intambara zo mu buseruko bwa kongo inyuma yaho baca bajanwa mu makambi y'ibwagiriza mu ntara ya ruyigi ikobero mu ntara ya muyinga n'ikavumu mu ntara ya cankuzo icishemere mu ntara ya cibitoke evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'i saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
amakuru n'ibiganiro no ku iradijwi ry'amerika birabandanya ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi na kabiri buri mwaka amakungu aribuka umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ikiza ruhonyanganda sida uwo munsi nk'uko bisanzwe warahimbajwe mu burundi cyo kimwe no mu gihugu cy'u rwanda ni mu gihe isi yose ihanzwe n'icyo kiza cyane cyane ingaruka zaco mu ngo mu miryango ndetse no ku butunzi bw'igihugu muri rusange mu kiganiro muri isangaco kuri uyu munsi mugenzi wacu aloise bigirimana yaganiriye na richard manirakiza icegera cy'umuyobozi wa porogaramu y'igihugu ijejwe kurwanya ikiza sida mu burundi penels atangura atubwira atwiganira uko ibijyanye n'icyo kiza byifashe mu burundi muri iki gihe
yego murakoze ibijyanye na sida tunagenda bamenyeshe ko umugera wa sida ngaha mu burundi ari ikibazo ikibazo cy'igihugu bituma mbere igihugu uhereye ku bategetsi bo hejuru icyo kibazo bagifashe nka nkama shima bagifashe nka nkama kuva mu bihumbi bibiri na rimwe barashyizeho umugambi bita seneresi umugambi wo kurwanya ikizarunyanganda sida urwego ushima leta yabifashe nka nkama rurongowe n'umukuru w'igihugu mu ntara naho rukaba rurongowe na buramatari gushyira mu makomine rukaba rurongowe na musitanteri byerekana ko rero igihugu cy'u Burundi cyafashe ikibazo nka nkama kuko umugera wa sida ni umugera cyane cyane w'ingaruka mbi ku bantu bagifite inguvu ku bakiri bato ku bageze guteza imbere igihugu tubona ko kenshi n'iterambere rishobora gusubira inyuma leta yifatikanya n'amashyirahamwe ahurikiwemo n'abajejwe gufasha abagenda umugera wa sida cyangwa kuwirinda cyangwa n'amashyirahamwe ahurikiwemo n'abo nyine bagenda n'umugera wa sida kandi bifashwamo byongeye na n'amashyirahamwe mpuzamakungu abasanzwe bafata mu mugongo igihugu bikabifashwamo n'umuntu wese ari muri iki gihugu ni ikibazo gisaba ingufu bisata by'igihugu byose haba abari mu byigisho haba abamenyeshamana haba abari mu buzi bwa leta cyangwa abigenga ni ikibazo tudahagurukiye twese tudashobora kugisubiza inyuma ubu rero turashimishwa n'intambwe tumaze gutera mwatubwiye ko mu bihumbi bibiri na rimwe mwashyizeho umugambi wo kurwanya sida kandi urongowe n'umukuru w'igihugu kuva icyo gihe mwotubwira ibimaze gushikwa ko cyangwa intambwe mumaze gutera ku bihumbi bibiri na rimwe nkuko nabibabwiye harabonetse akarusho turabye ibiriko birakogwa kuva icyo gihe harabonetse ko abantu ubu baronswa imiti ku buntu hanyuma bagaca bigishwa kuyifata neza bakayifata bikwiriye kandi bijyanye n'iterambere ryagiye riraba gushyika n'aho n'imiti bafata yagiye yahinduka mbwa ihinduka mu byo gutera mu by'iterambere ihinduka mu byerekeye kuronka igezweho igeze ku majyambere kugira ngo abantu bashobore kuvugwa neza ubu tugeze nko ku bibanza abantu bafatiramo imiti imiti ya sida imiti ifata sida mu bibanza tugeze ku bibanza birenga amajana umunani kandi dufatiye nko mu myaka iheze byari bike cyane nk'ibibanza ababyeyi bibungenze bagendana umugera wa sida kugira bashobore gukurikiranwa umugambi wo kubyara abana batanduye umugera wa sida ubu byavuye ku kibanza kimwe mu bihumbi bibiri cyari ikibanza kimwe kitarenga mu bihumbi bibiri iyi saha ariko ndababwira ko birarenga amajana umunani iyo ni intambwe tubona ko yateye imbere ko abantu baronswa baronswa uburyo bwo kwivuza bubegereye batabanje kugenda ku rugendo rurerure kandi bagakurikiranwa uko niko ibibazo byagiye birongera niko n'abantu n'abavuzi bagiye barongererezwa kugira ngo babafashe maze bakigabanuke urakoze reka twakire abanywanyi ariko baratangura kutwakura turaza turaduga ku bibazo uko biza biraboneka turafise jean marie kuri telefone jean marie mwiriwe uri hehe mushikiriza n'ikibazo cyanyu ndi mu gisagara ca bujumbura mvuka mu kabuye muri komine rango ntara ya kayanza jewe nangira mbaze umutumire ambwire ibimenyetso umuntu abona kugira ushobore kumenya ko yoba agwaye umugera wa sida hanyuma bimbariye ace yongera ambwire ikiringo rinda guhera kugira ibyo bimenyetso abibone sawa murakoze urakoze ka twakire na ernest ernest mwiriwe
Mwiriwe mwiriwe.
mwakuye muri he mushikirize n'ikibazo cyanyu
Eh, Ndi Uganda Kampala.
Mhm.
Njyewe ikintu nagarukaho cyane cyane ni- ni ugukora ubukangurambaga mu baturage Mm.
kuko ahantu ha turagera inaha Uganda mu Rwanda ahantu hose mbe usanga umugero abantu baranduye cyane
Mm.
ikindi nagarukaho nk'ubu nk'uwo mutumirwa dufite aha ngaha kuri radiyo Mm.
ni byo koko kubaha imiti turabyishimira cyane ahan- akantu akantu k'amatsiko nagira
Mhm.
ku ku kibazo cy'umu- cy'imirire ho nta kintu baba babafashaho kuko nta kuntu waba urya imiti urya indyo idafite idafite umubiri idafite akamaro ku mubiri naho ndumva niba batubwira nimba hari icyo babafasha ku- ku byerekeranye n'imirire ikindi nagarukaho ni nibegera abaturage cyane babaganirije ubukangurambaga kandi ba- bite gupima abantu hirya no hino bamenye umubare ufatika kuko hari abantu batinya kujya kwipimisha ikindi nagarukaho mu rwanda ndabona mu rwanda ndabona bihari haba nk'urubyiruko rwitegura kurushinga hari gahunda iriho yo kubanza kwipimisha nabo batubwira mu burundi nta numva byaba biriho nabyo byaba biri mu bintu bya- byarwanya kwandura cyane
Ego urakoze reka Neza.
dusabe dusabe Richard Manirakiza yishure abo bantu avunaguye kuko turacafise ibyo tugira duce hirya no hino kuri ico kibazo nyine.
murakoze nagira mbere ku ku byo mu- ubaza ikibazo bwa mbere abazi abazi ibimenyetso eh, twari kugira ngo duse nk'abibukanya yuko eh, tuto ijisho ryonyine ri- ridapima ubu nababwiye ko ha- haba- habagera b'iterambere mu byo ku- gufa- gufasha gutanga imiti ipfufahaza bituma rero ubu ibimenyetso tubonesha n'amaso bishobora kuduhenda tukihenda kuri uyu n'uriya ubu rero nashaka kubasaba ko umuntu wese ahari umuntu wese atumbereye yokwijukira kujya kwipimisha nicyo kintu gikuru ibimenyetso birahenda nano bivuga ubu nyene ngo ngo umuntu abameze gutya na gutya ndaba ndiko nda- ndavuga ibitajanye na- n'ibiko nateza kubivuga kuko ibimenyetso ubu ntibipimisha ijisho ni ukuvuga ko rero twebwe ubu u- ikintu turiko turakorera ko ni uko mu bihumbi mirongo ibiri turi ku ihangiro ry'isi yose yuko mirongo icenda ku ijana by'abo baba bagendana umugera wa sida baba babizi mu kubimenya no kuja kwipimisha kandi twifuza yuko abo mirongo icenda ku ijana mu gihe bogiye ba- baba bamaze gupimwa tubashyira ku muti tukabakurikirana neza gushika n'aho mirongo icenda ku ijana nyene umugera uba utakiboneka mu maraso yabo ibyo twita mu gifaransa charge virale indetectable Richard Manirakiza tubwira ingaruka ku bijanye n'ubuzima canke muri rusange mu miryango canke n'igihugu ico kiza gitera mu gihugu c'u Burundi.
ikiza sida ah, gifise ingaruka mbi cyane uhereye ku muntu wanduye ubwiwe ugaca ku muryango wiwe ukaja mu kibano mukaja aho akorera canke aho asanzwe arangurira imirimo ukaja mbere no ku gihugu cose umugera wa sida ufise ingaruka mbi cyane gushika no kwa muganga mu nzira zose ufise n'ingaruka mbi no ku iterambere ry'igihugu kuko abandura umugera ntibajya batu- tu- badafise inguvu zo gukorera igihugu tuke- tugikeneye mu gihugu mu gihe abanduye umugera rero batagabanutse iterambere ryaje rigasubira inyuma umwimbu uragabanuka umugera wa sida uzana imfuvyi mu miryango imfuvyi aho tugira imana bigasanga zi- zibaye imfuvyi kandi zigwaye n'uwo mugera hari n'abatombora agasanga ntiba- ntiba- ntiba- ntibanduye umugera umugera wa sida ufise ingaruka mu mpande zose z'igihugu mu bice byose nicyo gituma bisabwa ko abantu bose bohaguruka kuko hari umugera wa sida n'igi- n'igi- n'iterambere mu gihugu ntirikunda Ego reka imbere yuko tuja ku bandi banywanyi ndababaze igihugu c'u Burundi dufate ku gihugu c'u Burundi canke ni n'u Rwanda nibaze yuko ari nka co kimwe ikintu igihugu coba kimaze gutakaza bijanye n'uwo mugera muri ivyo bihugu ni igiki mu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu mbere ku gihugu cy'iwacu ibyo nzi cyaratakaje abantu mu miryango twatakaje abantu mu gihugu twatakaje abantu dutakaza abantu bakiri bato dutakaza abantu botera imbere igihugu bize cyane n'abatize abandi abana baratakaza ababyeyi iterambere ryaheze naryo rika- rikagira ikibazo mu gihe abantu bafite amagara make cyangwa ariko bahitanywa n'uwo mugera ni nacyo gituma rero igihugu cyashyizemo inguvu n'inzego zo hejuru zose zika- zigashyiramo inguvu kugira ngo uwo mugera bashobore guhimiriza abantu bawipimishe maze nibamara kwipimisha bakurikiranwe kwa muganga bikwiye Eh, nahise gutakaza byo byari byinshi cyane abantu batagira amagara tuca twuzura ku bitaro hanyuma ibitaro bikarengerwa yambaye maze kurengerwa nama- n'uburyo bwo mu miryango burahereraho ko hasazamo indwara z'ivyuririzi z'ivyuririzi zo bita maladi opportuniste les infections opportunistes mu gifaransa ugaca usanga rero umuntu yama afise amagara make maze iterambere rikagabanuka iterambere rigabanutse mu muryango rica rigabanuka no mu gihugu ego murakoze turafise abandi banywanyi kuri telefone Eric mwiriwe Mwiriwe.
muhagaze he mushikirize ikibazo canke icyumviro cyanyu ubundi mpagaze mu gisagara cya bujumbura ubundi ndatangurira ku gitekerezo ibyo ari byo byose ugiye kuraba na cyane cyane mu rwaruka kuko mvuge mu rwaruka kuko nanjye arigo ndimwo burakwiye n'ubundi gukomeza kuduhimiriza cyane kuko urwaruka ubundi rwogo nubwo bari kubavuga kuyipimisha bobo nta nubwo bavyi- bavyitabira ahubwo barushirizaho kwishora mu ngeso mbi zikwega cyane cyane uwo mugera kandi twumva urwa- tuzi ko urwaruka ari twebwe ari twebwe burundi bw'ejo kandi na twebwe dutegerezwa kubaha igihugu cyacu hama ikibazo cyanjye nacyo numva nacyo ngira ko ni iki mbega ni gute hazogera igihe iki- iki kiza cya sida kigahagarara ko tubona uko imyaka ihera ariko ibikigira ibitera biduga ego reka twakire na Fiston aca bishurira hamwe Fiston mwiriwe ego mwiriwe muri he mufise ikibazo canke iki- icyumviro Eh, je mpagaze neza na neza mu gisagara ca bujumbura mu kamenge none ko aba- abazungu aribo bama bazana eh, kwikingira bakatubwira ingene dukwiye kwikingira Ni- nta kuntu bobaza ubuhinga bakoresha mu bihugu by'iwabo kubera usanga umugera wa sida ugwiriye muri afurika gusa cyangwa mu bihugu bikenya nta kuntu bobaza mu bihugu by'iwabo uburyo bakoresha kugira ngo babashe kwikingira canke urugero rw'abandura ari ruke mu bihugu by'iwabo kuruta urugero rwo mu- rwo mu bihugu bikenya icyo nico kibazo cy'iwanje
arakoze reka twakire umutumire Richard Manirakiza ni umuyobozi nicegera cy'umuyobozi wa programme y'igihugu ijejwe kurwanya sida mu Burundi PNLS aba banywanyi babiri murabafitiye inyishu nk'uko babivuze twebwe imihangiro twihaye twavuze ko mu bihumbi mirongo ibihumbi bira- bibiri na mirongo ibiri twifuza ko mirongo icenda ku ijana baba bazi iyo umubiri wabo wifashe abasanzwe barwaye bataza ku muti abagiye ku muti nabo bagakurikiranwa gushika n'aho umugera uba utakiboneka mu mubiri aho ni ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu bihumbi bibiri na mirongo itatu mu myaka cumi n'itatu- cumi n'itatu twimirije amakungu yose yihaye ihangiro n'uburundi burimwo y'uko ikiza ca sida coba cyaratujijwe burundu bisaba inguvu z'umwe wese ahari
aha ni naho duherereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha mubandanye mwumviriza mukurikirana n'ibiganiro by'ijwi rya amerika kuri site yacu ya interineti wezi itatu akaburungu radiyo yacu mwari kumwe na oriyani itanga ishaka ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma twari turi kumwe na fatuma karara arimasi yadufashije kwegeranya no gushyira hamwe ibiganiro twabateguriye muri kano kanya tubibutse kandi ko turi kuri facebook no kuri twitter aderesi yacu ni voa akaburungu rantunga voa radiyo yacu site yacu ya interineti ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com murakoze mubandanye mwumviriza ibiganiro ku ijwi ry'amerika